murumva radiyo ijwi ry'amerika turabasuhuje inshuti muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika tubaha ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo kuri iki cyumweru i washington dc muri kumwe nanjye jeffrey mutagoma amakuru turahera kuri hirya no hino ku isi nyuma turaza gukomereza ku kiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu rwanda naho guhera saa kumi n'ebyiri ni ikiganiro dusangira ijambo nk'uko bisanzwe buri cyumweru muri leta zunze ubumwe za amerika mu mujyi wa houston uri muri leta ya texas haraye hashojwe irushanwa mpuzamahanga mu byerekeye za robo ryahuzaga abanyeshuri bo mu mashuri yisumbuye iri rushanwa ryari rigizwe n'amatsinda agera ku ijana na mirongo itanu n'abiri yaturutse mu bihugu binyuranye byo hirya no hino ku isi muri abo harimo abaturutse mu rwanda biga mu ishuri rya koleji kirisitu mwami riherereye i nyanza mu majyepfo y'u rwanda abanyeshuri bose bahuriza ku isomo bigiye muri aya marushanwa aho bizeye kuzakoresha ubumenyi bahashye ndetse bakabusangiza na bagenzi babo mu gihe bazaba bageze mu gihugu cy'u rwanda batashye irushanwa rirangiye bamwe muri abanyeshuri n'abatoza babo bavuganye na mugenzi wacu tim harris ishimwe bamubwira uko byari bimeze irushanwa ryari rimeze neza cyane kuko hari ibihugu bigiye bitandukanye urumva twari ibihugu byo muri afurika muri aziya mu burayi ndetse no muri amerika hari amatimu menshi rino rushanwa ryari rigizwe n'amatimu ijana na mirongo itanu n'abiri hari amarushanwa agera muri ane hari irushanwa ryitwa fasite rego riganiro ryo twari turimo ni irushanwa ubona rishimishije ko nk'uko nabivuze ryari ririmo amakipe aturutse mu bihugu byinshi bitandukanye abanyeshuri bagerageje guhura n'abandi bagira icyo babigiraho nk'uko twebwe mu rwanda twari turitangiye umwaka washize muri uno mwaka rero ni ubwa kabiri twari twitabiriye rino rushanwa ni irushanwa ryagenze neza aha ngaha tugitangira twaraje dusanga hari ibyo bakoze natwe ibyo tutari twakoreye ku gihe babiduha ari ku wa gatanu tubikora neza rigizwe n'ibice bine igice kimwe bakita roboti gemu ikindi gice bakacyita robot dizayini aho abana bafata robo bakayubaka bakareba ibikoresho bashobora gukoresha kugira ngo iyo robo ibashe gukemura ibibazo cyangwa se ibashe kwakompurishinga mishoni zihari ubwo barabikoze byose twabikoze ku wa gatanu dukora icyo twita roboti gemu roboti dizayini tuna purezentinga inoveshoni porojegiti yacu abana bajya imbere y'abajaje bapurezentinga inoveshoni porojegiti yabo bayipurezentinga neza cyane ubona nta bwoba bari confidence barangije bapurezentinga nicyo bita kowa variyuzi rero nk'uko nabivuze uyu munsi ryasojwe ryasojwe aho hatanzwe ibihembo ku makipe yarushanyijwe kandi yapafominze neza rero ntabwo bahemba ngo bavuge ngo buri timu ngo uyu munsi ngo iyi timu yabaye iya mbere iya kabiri iya gatatu iya kane kugeza ku ya nyuma ahubwo bavuga timu nkeya zabashe guhiga izindi izindi bavuze ntiba izindi zisigaye ntibavuge umwanya zagize ni uko irushanwa rirangiye ariko icyo tubona ni uko rishimishije abana kandi babashije kwigiramo byinshi ku yandi matimu yaturutse mu bihugu byinshi bitandukanye icyo ngicyo cyari ikibazo cyanjye gikurikiyeho icyo bigiyemo ubumenyi batanye uvuga ati bazabukoresha no mu yandi marushanwa ari imbere cyangwa se mu bindi bikorwa byabo bageze mu gihugu ni iki bize ku buryo uvuga ati nk'umutoza twaje ahangaha guhatana ariko turanizi yego icyo bigiyemo cyane gikomeye cyane hari amarobo babonye atandukanye na robo bari bubatse urumva nk'abantu bamaze imyaka makumyabiri mu irushanwa uburyo robo yabo imeze itandukanye na robo y'abantu bamaze imyaka ibiri hari uburyo rero bize kubaka robo hari uburyo bize gukodinga hari uburyo bize gupurezentinga porojegiti bakareba porojegiti abandi bakoze bakabasha kuziga kugira ngo bamenye bagire ubumenyi babona abandi bakoresheje bo batari barigeze bakoresha hari ikindi bize imico y'ahandi bagerageje gusangiza abandi imico yabo nabo babasangiza imico yabo bagerageza kwiga uburyo bashobora kubana n'abandi baturutse mu bihugu byinshi bitandukanye kandi bakagira uburyo ki bashobora gusharinga ubumenyi ku buryo buri muntu wese uri aha ngaha ibyo abo muri Brezil bakora n'uwo mu Rwanda abasha kubikora nta nta mananiza arimo iri rushanwa wajemo hano muri amerika ni irushanwa ryo gukora bya robo no kuziha ubutumwa ah, waribonye gute naribonye nk'ibintu bidasanzwe cyane ko nari nsanzwe mbizi ariko byari byiza nabyo byari birimo ah, ubumenyi bwinshi cyane bwo kwigiramo hari harimo abajajezi bagiye batwungura ubumenyi bugiye butandukanye ntari nsanzwe nzi ko bitandukanye no mu rwanda byo na- byo nasize ko nyine nasizeyo ukuntu batujaginze n'ukuntu batujaginze muri tegizasi biratandukanye nko muri tegizasi batubajije ibibazo batatubajije mu rwanda tutari twiteguye nk'abandi bana wenda mukora bimwe ariko bo batabashije kubona amahirwe yo kuza ah, n'iki wababwira kugira ngo wenda bibategure nabo mu gihe bazaba bahawe amahirwe nk'aya ngaya kujya mu mahi- mu marushanwa nk'aya bazabiteguye Um, ikintu nababwira ni ukuzirinda nyine ubwoba ibintu birasanzwe nta kintu nyine kirenze uraza hano nyine ukisanzura nkuko ubumenyi ni nko kuza ukiga bisanzwe uga- ukaza nimba nk'urugero ugiye gukora robot game ugiye gu- nyine ugiye gukoresha robo yawe ukabikora nyine ufite confidence wi- ufite icyizere muri wowe witabiriye nawe ano marushanwa iri rushanwa waribonye gute warigiyemo iki iri rushanwa nabasanze ari irushanwa ryiza cyane mu bintu nigiyemo nize yuko hashobora kuba hariho ibibazo byinshi bitandukanye muri ino si turimo mu buzima busanzwe mushobora guhura n'ikibazo kimwe gusa abantu uko bagenda baba bafite imico itandukanye bafite uburyo bitwara mu bibazo buri- buta- mu buryo butandukanye mwese mushobora guhura n'ikibazo kimwe gusa mukagira uburyo butandukanye mwese mushaka igisubizo ibyo bikagaragaza yuko abantu bo mu bihugu bigiye bitandukanye bafite uburyo bwabo bakemura ibibazo gusa bashyize hamwe babona uburyo uburenzeho bwo kubona ibisubizo ku bibazo biri muri ino si turimo abo mwumvaga ni umutoza w'abanyeshuri witwa jeremy abo mugisha n'abanyeshuri yaje ayoboye ari bo nsabimana katina na munyankindi sugira divin ikiganiro kirambuye kirimo n'abandi banyeshuri ni mu kanya muri dusangire ijambo ntimucikwe tujye mu burundi aho nyuma y'iminsi igera kuri itanu irengero ry'umunyamakuru sandra muhoza ritazwi ubutegetsi butangaza ko yatawe muri yombi bakaba afungiwe muri gereza ya mpimba iri mu mujyi wa bujumbura uyu munyamakuru wakoraga ikinyamakuru la nova mu ntara ya ngozi arashinjwa gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu no gukwirakwiza ku mbuga nkoranyambaga amakuru avuga itangwa ry'imihoro ku mbonerakure urubyiruko rwo mu ishyaka riri ku butegetsi sendede fdd inkuru y'umunyamakuru pierre claver niyo nkuru ijoro rya mbere mu iboro rikuru rya mpemba umumenyeshamakuru sandra muhoza yariraye mu gice c'abagore aho yashikanywe hafi saa imwe z'ijoro aho bita muri paviyo nk'uko amakuru avayo abitumenyesha sandra muhoza umumenyeshamakuru akora ikinyamakuru candika la nova burundi mu ntara ya ngozi ari naho asanzwe aba yafashwe ku munsi wa gatandatu uheze umwe mu bagize umuryango wiwe yatubwiye ko yari yitavye umugwizatunga akorera ku mugwa mukuru wa ngozi kugira ngo amuhe amakuru sandra muhoza yoba yari yijijanije imitima ariko mu nyuma ahitamo kwitaba ubwo butumire kuko bwari bujanye n'akazi kiwe ka minsi yose yamara ntawasubiye kumukubita ijisho inyuma y'iminsi ine aburiwe irengero niho abariko barakoresha telefone yiwe barungikira ubutumwa umugabo wiwe bumubwira ko sandra muhoza afungiwe mu biro by'iperereza i bujumbura abanditse ubutumwa basavye umuryango wiwe ko wamushira impuzu n'udukoresho tw'isuku yamara bahashitse ntibigeze bamubona ico bikoze abagize umuryango wiwe bagize amakenga ko yoba yarahohoterewe ubuzima amakuru yo kwizera ijwi ry'amerika rifise ni uko uwo mumenyeshamakuru ariko arazira ubutumwa yakwiragije ku rubuga ngurukanabumenyi bwa whatsapp urwo rubuga rwitwa burundi media ruhuza abamenyeshamakuru inzego za leta n'abandi nk'uko ijwi ry'amerika ryavyiboneye kuri urwo rubuga umumenyeshamakuru sandra muhoza yashikirije iciyumviro ku nkuru itaremezwa imaze iminsi ivugwa ko bamwe mu rwaruka rw'umugambi uri ku butegetsi rwoba rwarahawe imipanga yo kugirira nabi abatavuga rumwe nabo umwe mu bari kuri urwo rubuga yamubajije ati urafise ibyemezo utwereke nk'ingo nka zibiri canke zitatu zayironkejwe sandra nawe yishuye ati hmm, zitanu gusa uyareka ni nyinshi notanga uwundi yaciye yandika kuri urwo rubuga ati nibaza ko vyoba vyiza ababijejwe bakwegereye ukabaha amakuru akwiye vyofasha umuryango wiwe wikeka ko ari ivyo vyatumye afatwa kubera ari navyo yabajijwe ko mu rwego rw'iperereza kuri uyu wa kane inyuma y'umutaga imbere y'uko ajanwa mw'ibohero rikuru rya mpimba yararengukishijwe muri parike nkuru ya bujumbura umuryango wiwe ukavuga ko atamushingwamanza bari kumwe inyuma yaho umuryango uvuga ko parike yamubwiye ko akekwa ko ibyaha birimwo gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu guhungabanya inzego no gucanishamwo abanyagihugu ndetse no gukorana n'abagwanya igihugu umuyobozi w'ikinyamakuru ranova sandra muhoza akorera pascal ndayisenga yemeza ko uwo mumenyeshamakuru yafashwe hatisunzwe amategeko amashyirahamwe atanu aharanira agateka k'abamenyeshamakuru mu burundi ariyamiriza iryo fatwa rya mugenzi wabo sandra muhoza muri ayo mashyirahamwe harimo ikigo c'abamenyeshamakuru n'irihuza abamenyeshamakuru b'abagore mu itangazo ryabo berekana ko bababajwe n'uko mugenzi wabo yabanje kunyuruzwa akaburirwa irengero na sendika y'abamenyeshamakuru bakorera mu burundi isaba ko amategeko yokurikizwa merikio ricayenzi atwara iyo sendika yaganiriye n'ijwi rya amerika ari bujumbura twavuga tuti si inkuru yatohoje ngo ashire iki gikumu ngo njye sandra muhoza nayitohoje uyaye twareke twabifashe nk'uko ari ugutera inkuru dusaba rero muri sendika y'uko ubwa mbere leta yo kwibuka yuko yatwemereye yuko kuva batamurisha zarapfungwa umva nk'uwapfungwa azira ngo yavuze ibi n'ibi mu mugwa wa whatsapp havugwa byinshi batera inkuru nyinshi twavuga ati n'ukuri ibyo bintu ntibitomoye ntibibereye gupfunga umubesha amakuru bicafuza ishusho y'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi tugasaba ko rero cari kugwa atagisabye ishyirahamwe ry'abamenyeshamakuru batagira imbibe rsf na komite mpuzamakungu ikingira abamenyeshamakuru cpj abona ko iryo fungwa rituma abamenyeshamakuru mu burundi bakora mu bwoba budasanzwe mudoki mumo ajejwe imigambi mu gisata ca afurika ca cpj yaganiriye n'ijwi rya amerika ari nairobi muri kenya What offenses has this woman?
yakoze icaha ikihe yarenze ayahe mategeko bafise ivyemezo ibihe yategerezwa guhabwa uwumwunganira akabonana n'umuryango wiwe bitagoranye ibi ni iterabwoba ririko rirakorerwa abamenyeshamakuru bakorera mu bwoba budasanzwe ni nk'aho leta ibabwiye iti namwe mushobora kunyuruzwa umuryango wanyu ntumenye iyo muri mushobora gufatwa umwanya n'umwanya kandi uburenganzira bwanyu bugahonyangwa Or do the rights that you deserve?
umwe mu bamenyeshamakuru ari bujumbura yavyemera ijwi rya amerika ko hari inkuru nyinshi amenya ntazikore izindi nazo akazitangura mu nyuma agasabwa kuzireka azigejeje hagati hari n'abamenyeshamakuru batwankiye kugira ico bavuga kuri iryo fungwa ku gutinya ko nabo bohava bagira ico bagirizwa amashami yigenga aharanira agateka kazina muntu yunga muri iryo mu kwiyamiriza ico yita inyuruzwa mu mpisho ry'uwo mumenyeshamakuru ifatwa n'ifungwa rya sandra muhoza rije rishimangira amakenga y'abungere ba ekereziya katolika ku vyerekeye ubwigenge bwo gushikiriza ivyiyumviro sandra muhoza afise abana batatu asanze mu munyororo mugenzi we florian rangabiye w'abana babiri bahuriye ku caha co gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu irangabiye wewe amaze umwaka n'igice afunzwe pyeklavi nkuru ku bw'ijwi ry'amerika ukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi tugeze mu mwanya w'ikiganiro ejo dutegurirwa n'urubyiruko rwo mu rwanda
ibihe byiza kuri mwese mutajya muhwema gukurikira gahunda zose za radiyo ijwi rya amerika yumvikanira ku murongo w'ijana na kane n'ibice bitatu fm ndizera mukomeje kugubwa neza aho muhereye mu bice bitandukanye by'isi by'umwihariko rero tukaba tugeze mu mwanya w'ikiganiro ejo ikiganiro mutegurirwa kandi mukanagezwaho n'umuryango ejo youth eco ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari kuri mikoro muri kumwe nanjye karemera patrick mbaye ikaze kuva kera umugabo afatwa nk'umutware w'umuryango kandi w'umunyembaraga haba mu muryango aturukamo ndetse no muri sosiyete nyarwanda gusa byagiye bigaragara ko bamwe mu bagabo bakorerwa ihohoterwa ritandukanye ariko bagaceceka kubera gutinya gusuzugurwa nanone kandi bakishingikiriza ko umugabo afatwa nk'umunyembaraga ku buryo atahangarwa n'umugore ese mubona hakorwa iki kugira ngo abagabo nabo babashe kugaragaza ndetse no kuvuga ihohoterwa bakorerwa ku rundi ruhande ariko hari n'uwakwibaza ati se ubundi birakwiye ko umugabo atomora akavuga ku ihohoterwa yakorewe n'umugore bashakanye bakunze b'ikiganiro ejo mbere y'uko twumva inkuru irambuye kuri iyi ngingo munyemerere mbanze nakire mugenzi wanjye bazibagira fredawusi abanze atugeze umwe mu bitekerezo mwatanze mu kiganiro ejo cy'ubushize nge ndagaruka mu kanya
tubahaye ikaze bakunze b'ikiganiro ejo tugeze mu mwanya w'ubutumwa mudusangiza ku ngingo zitandukanye tubaganirizaho mu kiganiro ejo ingingo y'ubushize twaganiriyeho yagarukaga ku myumvire ku kizamini gikorerwa umuntu witabye imana cyangwa se nyakwigendera kizwi nka autopsy mu butumwa bwinshi twakiriye reka duhere ku bw'umukunzi wacu ezekiyeri uherereye i nyamasheke aragira ati kuri iyi ngingo ngewe mbona kuba autopsy ikorwa nta kibazo kirimo kuko ni ibintu bikorwa mu mucyo kandi bisanzwe bizi ko biba bigiye gukorwa n'ababyigiye kandi babifitiye ububasha munyemerere dukomereze ku butumwa bwa emmanuel uherereye i nyarubuye aragira ati ndi umwe mu bapimishije umubiri wa nyakwigendera umubiri w'umuntu wanjye bawunsubije nyuma y'iminsi itatu ari wose bambwiye ko akenshi baba bashaka kwemeza ko umuntu yapfuye kandi abaganga bonyine nibo bemeza ko umuntu yapfuye koko nubwo bamwe tutabikozwa ariko naje gusanga ari ingenzi ko bikuraho urujijo ndetse n'urwikekwe mwakoze kubana natwe muri ubu butumwa tubashije gucishamo amaso ikiganiro ejo kirakomeje kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo
ikaze nanone mu kiganiro ejo ikiganiro mutegurirwa kandi mukagezaho n'umuryango ejo youth eco ukorera i kigali mu rwanda kera umugabo yahabwaga igitinyiro n'icyubahiro cyane cyane bihere mu muryango akomokamo bityo bigatuma no muri rubanda nabo bamwubaha gusa mu myaka itambutse byagiye bigaragara ko hari abagabo bakubitwa cyangwa bagahohoterwa mu bundi buryo bugiye butandukanye n'abagore bishakiye ibyo rero bigatera ipfunwe cyangwa igisebo mu kubigaragaza mu ruhame kuko baba bumva ari kimwaro kuri bo akenshi ihohoterwa rikorerwa abagore niryo ryagiye rigaragara cyane hirya no hino mu gihugu ugasanga kurirwanya biragenda byigishwa ku rundi ruhande ariko usanga hari ibigirwa ibanga cyane cyane mu gihe abagabo ari bo bahohotewe n'abagore babo iyo wagize nk'umugabo uhohotewe cyangwa urenganyijwe n'umugore we akenshi inama abagabo bigira ni ukubigira ibanga kuko baba batekereza ko ari igisebo kumva ikirego cy'uko bahohotewe munyemerere nakire mugenzi wanjye ishimwe honore atugezeho byinshi kuri iyi ngingo
umugabo karisa john ni wo mu karere ka rurindo avuga ko kujya kurega ngo umugore yagukubise bumva bibateye ikibazo bagahitamo kwicecekera birinda guseba ahamya ko yakubiswe n'umugore we ariko agahitamo kuruca akarumira byarabaye pe icyo gihe abantu baraza ngo baze bafute umugore bageze aha batujyana ku irembo bati ko abantu bavuze ko umugore wagukubise nyirakata ni mpamvu ki yatumye uhitamo kuruca ukarumira sinajya harugura ku muhanda ngo niha abantu ngo umugore arankubise naramiriranaga ko nanogonotse ntibanyumva ntibavuga ko umugore ankubita ndusha imbaraga nabaga mvuga ko naba nishujuguje nuko baramwagera bagenda batyo ndabihakana ndamiririra ariko ni abantu bari bantabarije bati mbega uyu mugabo neza ndamwamwanya kandi byarabaye ngo nari nanyweye data ngo mba nari nanyweye amafaranga menshi musabyimana clementine na rutaremara apoline bo mu mudugudu wa mutarama akagari ka karenge mu karere ka gatsibo ni inshuti z'umuryango zigizwe n'abantu babiri batorwa mu mudugudu kubera ubunyangamugayo babonwaho ni urwego rwashyizweho na minisiteri y'uburinganire n'iterambere ry'umuryango izi inshuti z'umuryango zigaragaza ko bamwe mu bagabo bakubitwa ariko bagahitamo kubiceceka birinda guseba inshuti z'umuryango ntabwo ari abacamanza ni abantu bahuza imiryango kugira ngo ibane neza bafitanye amakimbirane tugerageza kumva kumvisha uruhande rumwe ese mugabo wowe uyu mudamu wawe iki mu by'ukuri akadutekerereza muri makeya noneho tukamwumva tugabaze madamu ese wowe ubona ibyo avuze uyu muntu bimeze bite umugabo wanjye yaramhohotera agira ate noneho tukaza guhuza ba bantu bombi amagambo yabo ugasanga uru ruhande rurahohotera n'urundi rurahohotera iyo badukundiye bakumvikana umwe akareka rya kosa yakoraga n'undi agakora rya kosa yakoraga wenda tuzagaruka kubasura iyo tugarutse ugasanga wenda nka nyuma y'iminsi itanu ugasanga barumvikana neza natwe tuba twumva ko tugize ishema ku byo twatorewe mwakira abandi kurusha abandi mbere twabanzaga kwakira igitsina gore abagore ariko noneho kuko ari cyo twari tuzi ko gihohoterwa cyane tuza gusanga ahubwo noneho n'abagabo barapfiriyeyo mbese amahohoterwa ari impande zombi ariko abagabo baratinya ntibirekura twa kundi batavuga ngo baransuzugwe hagize bata ariko abagabo barahohoterwa rwose ni ubuhe buryo mukoresha iyo twigisha mu nteko turavuga tuti amahohoterwa ntabwo ari ku ku badamu bonyine bagabo mwebwe ntimuhohoterwa ukumva bakomye amashyi iyo bakomye amashyi umenya ko hari ikibazo mufasha gute byihariye abagabo kuko bakunze kwihagararaho ntibagaragaze ihohoterwa bakorerwa umugabo watinyutse kuza ndabanza nkamwumva nkamuganiriza ese ubona biterwa n'iki ese umudamu wawe bimeze bite noneho twamubwira tuti rero nimutinyuke namwe muze mutubwire tuze tubahuze tunaniye natwe tubyohereza izindi nzego zidukuriye ibyo tuganiriye biba ari ibanga ryacu nawe ntabyo uzumva bisohoka hanze bigaragara iyo babonye nk'urugo bari baturanye rwarakize wa wundi nawe twamubwira tuti ruriya rugo rwo kwa kanaka rwari rumeze gutya rumeze gutya nkamwe uko mumeze uko ariko urabona ko rwakize kutabagana kw'abagabo ntibyaba bishingiye ku cyizere gike babafitiye ko tuba dufite n'ibikoresho dukoresha tuba dufite bagi dufite iyi baga dufite iyi jire iyo tubyambaye bamenya urwego turi rwo bakatwubaha bagatangira batubwira ibibazo byabo natwe tubatega amatwi niba ari umugore ufite ikibazo tumutega amatwi tukumva ibyatubwira yarangiza n'umugabo nawe tukamutega amatwi noneho iyo tumaze kubatega amatwi bose dutangira tubagira inama kubera ko abagabo nyine bakunda kwihagararaho abatugana ntabwo baba benshi bavuga bati abagore babonye ijambo abagore bafite ikibarengera twebwe nta burengezi dufite ariko umugabo nk'uwo yatinyutse akatwegera akaduhamagara tukajyayo tukabatega amatwi umugabo nawe tumubwira ko afite uburenganzira bwo kurengerwa ntabwo batugirira icyizere gikeya ahubwo ngira ngo ni ukwihagararaho kw'abagabo nijya kugaragaza ko umugore amuhohotera hari bigaragare ko nabaye inganzwa mu rugo ibi kandi bishimangirwa n'aba baturage bavuga ko kuba wahohoterwa n'umugore ukajya mu buyobozi ari ububwa impamvu duhohoterwa tugaceceka umuntu aba atinya ngo bagenzi be bamuseka ngewe rwose ntago ntago najya kwiha rubanda ni ukuri kw'imana ndakurahiye rwose ntago nabivuga kandi naho wajya kurega ntago wakumvwa ntago babyemera ko umugabo umugore yamukubita urushyi cyangwa amucishemo umutega munage hasi ntabwo babyemera rwose n'urugo uraruta ngewe hari nkunzi data wacu pe imyaka ibaye nk'umunani ataye urugo rwose umugore yamukubitaga akamutereza n'abana ubu ni abasore cyane ni ukuvuga ngo hari abagore bumva ko bafite imbaraga baryamiye abagabo akamukubita n'ubundi kuko afite icyo amurusha avuga ati ndagukubita bujye kundi ntiwavuga agakubita ubwo rero icyo ni ikibazo gikomeye mu bagabo abenshi barakubitwa bagaceceka icyo gihe bakwitaho ko kuri inganzo nta kigenda
wa mugani wa kinyarwanda ngo amahera y'umugabo atemba ajya mu nda mbese ubwo ni ugukubitirwa aho ngaho natwe tukituriza tugashirira mu bagabo twashiriyemo imbere rwose nubwo tunabivuga bikarangira nta n'icyo binatanze kandi ibyo ni imbogamizi tugiye dukomeza guhura nazo usanga abadamu bafatanya n'abana mu kudukubita ariko ikibazo gikomeza kubaho ko dukomeza kuvumirira kugira ngo bidakomeza kugaragara nabi hanze ndetse no mu bagabo bagenzi bacu ibyo byo ni ibintu bizwi ndetse n'abantu duturanye bo babibabwira dogiteri wa mariya valentina minisitiri wa minisiteri y'iterambere ry'umuryango mije profe agaragaza ko ihohoterwa iryo ari ryo ryose ridashobora kurandurwa igihe habayeho kudatanga amakuru aha niho ahera asaba abagabo kudatinya kugaragaza ihohoterwa bakorerwa nk'uko na bamwe mu nshuti z'umuryango babivuze bavugaga ko abagabo batinya kubivuga kandi iyo utavuze burya no kubona ubufasha nk'ubutangirwa muri isange wani sitopu senta ntago byoroha bigatuma rero ya makimbirane kuko akomeza yaba umugabo yaba umugore yaba umwana turabakangurira kugaragaza ikibazo bafite kugira ngo barusheho gufashwa ni ikibazo nibyo ariko turakangurira umuryango wose muri rusange umugabo n'umugore n'abana kuvuga kuvuga ikibazo bagize kugira ngo babone uko bafashwa kugisohokamo nta mibare ifatizo y'abagabo bahohoterwa bagatinya kubivuga igaragazwa ni mu gihe nyamara hakunze kugaragazwa impfu za hato na hato aho usanga abagore bishe abagabo babo ndetse n'abagabo bakica abo bashakanye bitewe n'amakimbirane ya hato na hato akunze kugaragara mu muryango ariko nanone bikavugwa ko n'iyo abagabo bagannye inzego z'ubutabera usanga badahita bahabwa ubutabera bagakomeza kureregwa ntibihabwe uburemere kimwe mu gihe umugore ugiye kubaregera bahita bihutira gufata uregwa ari we mugabo itegeko nshinga ry'u rwanda ryamagana ivangura iryo ari ryo ryose rishingiye ku gitsina rivuga ko umuryango ari we shingiro kamere ry'imbaga y'abanyarwanda ni ukuvuga umugabo umugore n'abana ingingo ya cumi n'icyenda n'iya makumyabiri mu itegeko nimero mirongo itanu n'icyenda akarongo kaberamye bibiri n'umunani rikumira ihohoterwa iryo ari ryo ryose iki ni ikiganiro ejo nge ndishimwe honore
aha ngahe nguko rero ati sinajya ku muhanda ngo nihe abantu ngo umugore arankubise dushimiye abaturage bo mu karere ka gatsibo badusangije uko babyumva kuri iyi ngingo umugabo karisa john wadusangije ubuhamya nawe turamushimiye dushimiye kandi na musabyimana clementina na rutaremara apolinaire inshuti z'umuryango turanashimira kandi by'umwihariko dogiteri uwamariya valentine minisitiri w'iterambere ry'umuryango usaba abagabo ko bagaragaza ihohoterwa bakorerwa nshuti bakunze b'ikiganiro ejo mutubwire ese mubona hakorwa iki kugira ngo abagabo babashe kugaragaza ihohoterwa bakorerwa mutwandikire munyuze kuri nimero yacu ariyo zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe cyangwa se kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri ndetse kandi no ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo facebook instagram ndetse no ku rubuga rwa x hose ni ukwandika ejo youth eco mu ijambo rimwe ubundi udusangiza igitekerezo cyawe mu gihe muri kohereza ibitekerezo byanyu reka twumve agace ka cumi na karindwi k'ikinamico yitwa tambagira utekanye reka tukumve
duherukana dorukasi akomeje gutegereza ko bosi alfreda amuhamagara akamuha akazi ariko amaso yaheze mu kirere naho patrick we ategereje ko igitekerezo cye cya dibeti club cyakirwa n'abanyeshuri bagenzi be ndetse na diregiteri wabo ubu bigeze he nimukurikire umukino
ariko se ubwo urakomeza woza ibyo mubitamo amarira aza
ntabwo biba byandenze muri we ariko se harya wambwiye ngo ni umugore ubyibushye ufite inzobe yo kwitukuza yego ntabwo yari afite n'agasununu k'umukara ku zuru avuga avangavanga indimi uwo muntu se ko numva ntayo tugira mu muryango ra ubwo yabarinde ese muyo ndakumva kuko iriya samba iri mu rubingo yari iya mama cyangwa warambeshyaga kubeshya ngo bitange icyizere eh? hariya ni mu kwa esiteri abantu bose barabizi kuko nawe kugira ngo ahahabwe byasabye kwitabaza ubuyobozi bitewe n'uko data yajyaga avuga ko nta mukobwa ugira umutungo iwabo mama desi yapfanye umuronone yarawundaze ubu kuko iyo waretse kumbyara ntawe yaripfiriye ntaravuka kandi ni ibibazo byose zaha mu buzima nta kibaho kidafite impamvu urumva icyo ugomba guharanira ni uko utaba nk'abo kwaso cyangwa kwa nyoko erega mwese ntimuri babi muyo ubu se mbaye nkawe mwigirira umutima nk'uwowe naba mpombye icyo nshaka kukubwira ni uko utagomba guheza uwo ari we wese witwaje inzangano z'uruhererekane rw'imiryango Eh, abo mu nyagatako abo mu nyamuhire abo uwahehe abo umukobwa cyangwa umuhungu cyangwa se ufite ubumuga ujye wibuka uwo muntu kuko uwo ari we wese yakubera ingirakamaro none se muyo ndakumva zaha mbigenze nte kuko twanze kurega marume nkuru nziza ngo tutiteranye none uko dutinda kumurega niko akomeza gukurura ibindi bibazo nicyo kimbabaza zaha nicyo kimbabaza rwose ariko kuri iyi nshuro noneho naraye mbibwiye christina Eh, yambwiye ko agiye kubikurikirana kandi bitarenze uyu munsi ubuki Eh, aho gakira utu dufaranga ujye ku isoko udodesha undi mwenda w'ishuri ugure n'inkweto nzaba mwishyura nguki muyo wamugujije amafaranga ubu se tuzayishyura iki ko kuzi uko twembi tudakora muyo ibyo bindekereza aha Mm.
ahubwo uzi ibyo byumva vuba ujye kwiga ibisigaye nzabyikurikiranira reka rero nkubwire na nkuru nziza uriye ndaje duhangane tuzabonana
yesi injira
bose nari nzanye wa mukobwa ushaka akazi ah oke ni karibu hanyuma nire karame nkurikiranira amakamyo atatu bambwiye ko yakwamiye mu nzira Mm.
umenyere ikibazo gihari yego reka mbikore nonaha ok muraho umukobwa mwiza muraho Eh, ngewe nitwa rufredi ariko ubishatse wanyita fredi we bakwita nde nanjye nitwa dorukase numvise ko hano hari akazi none nari nzanye ibarugasaba Hey, hambo yiyemereze inshuti muduteze amatwi mu masegonda make tuba tugeze ku isaa kumi n'ebyiri murumva ikiganiro dusangira ijambo nk'uko bisanzwe buri cyumweru gerero jeffrey